muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwemba suza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umusore w'umunyarwanda jean bosco nzeyimana aherutse gushyirwa ku rutonde rw'urubyiruko rw'abanyafurika mirongo itatu bavuga rukijyana n'ikinyamakuru the forbes urwo rutonde rusohorwa buri mwaka rusohorwa buri mwaka mu mbabarire rugaragaza urubyiruko rw'abanyafurika rwakoze ibikorwa by'indashyikirwa nzeyimana w'imyaka hafi makumyabiri n'itanu yashinze ikigo cyitwa habona limited gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi ese ni iki urundi rubyiruko cyangwa se urwaruka rwamwigiraho kugira ngo narwo rushobore kwiteza imbere nibyo umutumirwa wacu nzeyimana ari busobanurire abumva radiyo ijwi ry'amerika jean bosco nzeyimana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
yego murakoze cyane kuntumira yego Ah, jean bosco nzi ko ushobora kuba ufite izindi gahunda ariko uragerageza uduhe umwanya kugira ngo urubyiruko rwinshi ruteze amatwi iki kiganiro narwo rugire icyo rukura ah, mu byo umaze kugeraho na ndetse n'ibanga wakoresheje kugira ngo ubigereho Ah, urakoze cyane
yego murakoze cyane rwose nubwo akanya gashobora kuba gatoya ariko nta cyambuza kuganira n'urubyiruko kugira ngo mbabwire ibyo nkora wenda ntibyabura nabi uyu mutima kugira ngo Mm.
twese twese dufatanyirize hamwe kuzamura afurika yacu Mm, hanyuma reka duhere kuri wowe jean bosco nzeyimana ni muntu ki
yambaye twumve imana ni umuntu navuga ko ndi umuntu umuturage usanzwe na mu kibindi mu karere ka nyamagare ni naho ntuye mu minsi myinshi niho nyimara mu murenge wa kitabi Ah, ni naho nize amashuri abanza n'ayisumbuye nayo nize muri kano karere ka nyamagare Ah, kaminuza gukomereza hitwaga school of finance and banking ibindi bisigaye yitwa college of business and economics Ah, n'andi macayiningi menshi nagiye njyamo umurimo busanzwe nk'abandi rwiyemezamirimo Ah, mfite porojegiti navuzeho yo gukusanya imyanda kugira ngo tuyibyaze bikesi amakara ashobora gukoreshwa mu gusimbura amakara asanzwe y'inkwi rero tukaba tuyakura mu myanda aba maze n'umwaka wundi umwe ntangiye indi poroje ya kabiri yitwa kitabi eco center akaba ari ahantu twashinze kugira ngo eh, turenge tubashe kurengera ibidukikije ariko dufasha community eh, kuva mu bwigunge aho twashyizeho ahantu aba- abakerarugendo bashobora kuza ah, bakaharara bakaraba mu mazu ya kinyarwanda twubatse kugira ngo nyine turusheho no kurengera umuco baka- baga- bagakora ibyo bita gukampinga ntabwo bimenyerewe mu muco wa kinyarwanda ariko abanyarwanda bagenda babimenya niho kurara mu mahema ubundi barangiza bagakora ingendo mu duce dutandukanye hafi ya pariki ya nyungwe ibikorwa by'ibyo ngibyo nibyo ndimo ubu ngubu Mm. Ha- hanyuma ni- ni ryari ah, watekereje ko nawe waba rwiyezamirimo rwiyemezamirimo ugatangiza sosiyete
Ah, mu by'ukuri eh, nabitekereje kuva kera nubwo wenda icyo gihe kuva kera ntari ibi mu by'ukuri iyo si umuntu atangiye ah, bizinesi cyangwa igikorwa runaka umuntu agikora gute ese bisaba iki ntabwo nari mbizi ariko muri njyewe numvaga mu by'ukuri ntagira ikintu nkora gusa ah, kuraje nabikoraga cyane ku mukecuru wanjye kubera ko nawe yakundaga kujya mu tuntu dutandukanye twirusha ibiti areba ukuntu we yahingaga avuga ati niba ntinze ibigori eh, target ni uko byibuze nahinga bino bigori hanyuma eh, mirongo itatu ku ijana nibwo nyine birumvikana kabibaraga gutya ngo mirongo itatu ku ijana cyangwa mirongo ingahe ku ijana bari bavuga bati ibiro ibi n'ibi n'ibi bizasigara hano mu rugo abana babisi ariko ibi ngibi nzabijyana ku isoko then mushyire kuri banki ubundi nzabone ko nishyurira abana minerivare nkajya ngenda mbonaswa ni utuntu nanjye nshobora gukoresha mu buzima busanzwe eh, tukangirira akamaro Mm. Ha- hanyuma Ja- Ja- Ja- Jean Bos- Ja- icyenda niho Jean Bosco bure- Nabonye.
Jean- Jean Bosco niba unyumva ah, turimo turakumva nabi reka dukupe gatoya hanyuma twongere tuguhamagare na- hanyuma twumve niba ah, uza kuba wumvikana neza hanyuma niba hari na radiyo iri hafi yawe ushobora kuyizimya hanyuma tu- turebe ukuntu twumva neza
Eh, nta kibazo rwose Eh, reka tube ariko tubigenze
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho turimo kugerageza kuvugana n'umunyarwanda jean bosco nzeyimana uyu ni umunya- ni umusore umaze gushyirwa ku rutonde rw'urubyiruko rw'abanyafurika mirongo itatu bari hasi y'imyaka mirongo itatu bavuga rikijyana ibi byakozwe n'ikinyamakuru forbes cyandikirwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika urwo rutonde rusohorwa buri mwaka rukagaragaza urubyiruko rw'abanyafurika rwakoze ibikorwa by'indashyikirwa jean bosco nzeyimana twongeye kumubona kuri telefoni ah, jean bosco wari urimo udusobanurira igihe watangiriye gukora iyo mirimo urimo gukora n'icyatumye ufata icyo cyemezo
Ah, yego yego nari ndimo mvuga ko oh, eh, ibyo ni ibintu byatumye mfata icyemezo cyo gutangira kwihangira imirimo Ah, mbere na mbere ni ibintu na- nakuze mbona mbona abantu bakunze kubaza gusinya gukemura ibibazo biri muri sosiyete Eh, ari abantu bahinda ibintu bishyashya cyangwa se bagafata ibihari bakabikora neza bigakubita no kubyo nagendaga mbona kuri mukecuru wanjye aho yahingaga akavuga ati ibihinze igice kimwe kizagaburira abana ikindi ngurishe mbone amafaranga ah, yatuma mbabonera minerivare kugira ngo yige neza nanjye rero maze kugira imyaka nka cumi n'icyenda niho nafashe umwanzuro mbona ko ubuzima bwanjye ngomba ku- ku- ngomba kubwerekeza muri kino ah, cyerekezo aho ngomba kwitekereza icyo gukora kandi nkanagishyira no mu bikorwa
mm. hanyuma kuri wowe ubona umaze kugera kuki muri iki gihe
Ah, kuri njyewe nda- mbona maze kugera kuri byinshi bigiye bitandukanye icya mbere birumvikana eh, indoto za rwiyemezamirimo uwo ari we wese ko ari ukubasha gukora ikintu gishobora kwikoresha kuvuga impamvu mvuze ko icyo kintu ari ingenzi cyane kandi numva nishimira ni uko kenshi na kenshi iyo uri bwigitangira usanga ari wowe ugomba kuba wenda diregiteri wo kumenyekanisha ibikorwa ukaba umutekinisiye ukaba ushinzwe kominikasiyo mbese ukaba byose muri oruganizasiyo yawe ariko ikibazo ibyo ngibyo bitera ni uko iyo uramutse udahari bishatse kuvuga ko na oruganizasiyo yawe iba yapfuye ariko ubu ngubu aho ngeze namaze gushyiraho sisiteme ibikoresha ibikorwa byose nkora hari abantu bagiye bafite ibyo bashinzwe umuntu akaba bazwi iyi n'iyi n'iyi n'iyi kandi akaba anabasha no guhembwa nta kibazo bitwaye cyane nanone ku giti cyanjye kiri perisoneri nanjye hari ibibazo byinshi bishobora kwikemurira haba deparasoma gutura kugira gute byose kandi nkandikisha iyi mirimo ibi bikorwa nkora
nzeyimana akenshi iyo nganiriye n'urubyiruko rwifuza kuba ba rwiyemezamirimo benshi bakubwira ko ikibazo bahura nacyo ahanini ari ikibazo kijyanye n'amafaranga yo gutangiza bizinesi wowe icyo kibazo ntacyo wigeze uhura nacyo
nibyo koko ntabwo baba babeshye icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu benshi bifuza gutangira imirimo ariko ntawe bitabaho haba ari hano mu rwanda haba ari muri amerika abantu benshi icyo kibazo kirabagonga nanjye rero cyarangombye ariko mu by'ukuri iyo uri rwiyemezamirimo nyine uba ugomba gushakisha izindi nzira zigiye zitandukanye wanyuramo kugira ngo iyo ntambwe ubashe kuba wayirenga kuko n'ubundi amafaranga bizinesi yawe ihora iyakenera kuko uba ukeneye kuva ku ntambwe imwe kugira ngo ubashe kuba watera iyindi kugira ngo rero wabasha gutera indi ntambwe bisaba ko uba ufite abashoramari aba investors bashobora kuzana amafaranga bagashora mu bikorwa byawe ukora nanjye rero umaze guhura n'icyo kibazo icyo ngewe nakoze mbere na mbere nashoye ingufu mu kumvikanisha ibikorwa nifuzaga gukora no guhuza imbaraga n'abandi kugira ngo duhurize hamwe ibintu tubashe kuba twabikora kenshi na kenshi iyo umushinga wawe ari mwiza ukabasha kubona abantu ugenda ubisobanurira ibyo ushaka gukora ukabasha kumenya kubisobanura neza abantu benshi bashobora kuguha udufaranga dushobora kuba ari dukeya ariko wakwifashisha kugira ngo ubereke mu by'ukuri ibyo ushaka gukora hanyuma iyo ubashije kugira aho ugera muri utwo dukeya wari ufite bitangira kuza ugasanga n'igihe wenda utari uyakeneye abayafite barayazana ariko mu ntangiriro biragora bisaba kwihangana no gutangirira kuri bikeya ushoboye gukora hanyuma ukaba ari byo ugenda wereka abantu kugira ngo bazane n'ubwo bushobozi buhagije wifuzaga
hanyuma ikindi urubyiruko rukunze kuvuga ni uko akenshi aho bagiye gukomanga bashakisha inkunga cyangwa se ubufasha abantu bakunze kutabagirira icyizere iyo mbogamizi wowe ntayo wigeze uhura nayo
nibyo koko iyo mbogamizi irahari nanjye nahuye nayo kubera ko kenshi na kenshi uragenda umwana w'imyaka cumi n'ingahe cyangwa makumyabiri watangira kubwira abantu ngo wowe ukora iyi n'iyi n'iyi abantu bagatangira bakavuga bati natwe dufite imyaka twize n'amashuri arenga yawe twarabigerageje biranga wowe n'iki kidasanzwe ufite uzanye kigiye gutuma ibyo bintu ni kuvuga bishoboka ugasanga ntabwo bakumvise neza ariko mu by'ukuri baba batari kugaya ibyo ushaka gukora ahubwo bari kugaya wowe ubwawe kubera ko baba babona nyine nta bushobozi ufite bwo gushyira ibyo bintu mu bikorwa kuko baba bakeka wikineseri zabo cyangwa se intege nke zabo ko nawe ariko nawe umeze ariko mu by'ukuri wowe ugomba gukomeza ugasunika ugakomeza kwitwara neza nyine kugira ngo icyo cyizere wifuza ko baguha nawe ukimerite cyangwa se ugaragaze koko mu by'ukuri ko ukwiye icyo cyizere rero ntabwo biza gutya gusa ugenda umuntu ahita kwizera bisaba gukomeza gukora cyane no guhozaho abantu rero bakavuga bati nyamara bya bindi wa mwana yangaga arakomeye uwamwegera noneho akamufasha impamvu icyo kibazo ubajije mu by'ukuri ari ingenzi cyane ni uko kugira ngo bizinesi cyangwa se igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu ashatse gukora kigere kure bisaba ko ufatanya n'abantu benshi abafatanyabikorwa benshi rero iyo batakwizeye ntabwo mwasinyana amasezerano ibyo rero bishobora kudindiza bizinesi yawe ugasanga ntaho ugeze so rero bisaba kwitwara neza no guhozaho mu byo ukora kugira ngo ba bantu bifuza ko baguha icyizere mu by'ukuri bakiguhe nanjye niko nabigenje ariko byaragoye cyane kubera ko amasezerano menshi wenda nifuzaga kuba nasinyana n'abantu bagiye batandukanye ntabwo nayasinyiraga ku gihe kubera ko bamaraga igihe bakintekerezaho bavuga bati uyu muntu se ungana gutya wabona twasinye amasezerano n'umwana ntiyaseka gutyo gutyo ariko byaje kurangira bikunze
urakoze cyane jean bosco nzeyimana aguma kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo bakubaza jean claude wiriwe neza
Mwiriwe, uri hehe
mu karere ka Ngoma, murenge wa Gasana.
ikibazo cyawe
Ni ukuri mbanje kumushimira iyo ntera yagezeho Mm.
natwe ibyo bikorwa mu rwanda tugomba kumukurikirana tukabasha kugera nk'aho nawe yageze tukabasha kuresha umuhigo Mm.
kuko tukadufasha mu iterambere urumva ko yabishyize byaje amakara n'ibishingwe ibishingwe byajemo amakara urumva ko ni byiza cyane Mm.
Eh, ubwo ni ukuvuga ngo natwe tugomba kuza ruje niyo yaza akadufasha akadutera inkunga byadufasha cyane kabisa
Mm. Urako- ura- urakoze cyane ah, jean claude Ah, dufite na habimana wiriwe neza habimana uranyumva ego ndakumva uri hehe
bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
Eh, bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo nagomba kubaza uwo mutumire Mm.
atumva yuko wewe afise n'ubwo ntumviriza iradiyo nagerageje gusa
komeza turakumva Ah, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko ah, jean bosco nzeyimana ah, jean claude iki- mu rwanda we cyari igitekerezo Ah, ariko iyo uvuze ko ubyaza imyanda ah, ibicanwa ku muntu utamenyereye iyo mvugo uba ushatse kuvuga iki
Ah, mu by'ukuri ntabwo hari sisiteme idasanzwe ntabwo ari no mu rwanda bikora gusa no mu bindi bihugu birakora Ah, ubundi mu busanzwe imyanda iyo yandagaye eh, iba yandagaye nyine gutya gusa ugasanga yateje umutekano mukeya ariko ubundi iriya myanda ifite ah, ubushobozi bwo kuba ya- yabyazwa umusaruro icya mbere umuntu ashobora kuyikoresha harimo kuyikoramo ifumbire Eh, hari uburyo bwemewe umuntu ashobora gucamo kugira ngo iyo fumbire ibe yavamo ushobora no kuyivanamo bya bicanwa nyine yibazaga ariko ibyo ibyo byo bizwi nka buriketi cyangwa se perete aho abantu babifata hari amamashini yabugenewe iyo usanzwe ufite ubumenyi muri injiniyaringi cyangwa se mu bintu bya tekiniki ushobora kudivayininga mu mashini yakoreshwa kugira ngo ya myanda inyure muri ayo mamashini ubundi eh, production ize ari ari ayo makara turi kuvuga ayo makara rero iyo aje agasimbura aya ngaya y'ibiti aba aje kurengera ibidukikije kuko bya biti twatemaga kugira ngo dukore amakara cyangwa se dukoremo inkwi ntabwo biba bigitemye ahubwo birabikwa bigakomeza bigakura neza bigasarurwa igihe cya- cya nyacyo hanyuma rero n'aya makara nyine agakomeza kuba ariyo akoreshwa mbese na ya myanda nanone yatezaga ikibazo ikaba yavuyeho kubera ko yabyajwe umusaruro
ni ni imyanda yose se cyangwa eh, eh, hari iyo muhitamo
Eh, ntabwo ari imyanda yose icyo ngicyo nari nibagiwe kukivugaho ahubwo ni imyanda ibora imyanda ibasha kubora ku buryo wenda nk'ibyatsi mm, mm, ibisigazwa byo mu gikoni ibarizo eh, ibintu byo mu buhinzi byasagutse abantu bari gusarura ko ushobora ku- gusarura ibigori biriya bishishwa by'inyuma ku bigori abantu bagiye kujugunya batagiye gukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo bibora nibyo biba bifite ah, eh, component yitwa lignin iyo lignin rero ni ibasha ibasha kubyara ah, karoni zabyara ubushyuhe cyangwa se wasana zikaka
Bi- biraborohera kubibona se
Eh, imyanda biroroshye kuyibona kubera ko ahantu aho ariho hose iba ihari gusa nyine iyo ibikorwa byageze ku kigero kinini ntabwo biba byoroshye kugira ngo iboneke bisaba ku- gushakisha gushakisha ahantu hose ukaba wakodesha amamodoka cyangwa se kigurira yawe kugira ngo ahantu aho ariho hose biri ube wabizana uko ugenda ubona abakiriya mbese niko nawe ushobora kongera umu- ingano y'imyanda
kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika cedric wiriwe neza
umunyamakuru uri hehe
Oh, ndi nda kampala uganda ikibazo cyawe Eh, ariko sinakurikiranye neza eh, intumbero y'ikiganiro ko ndabafatiye ku murongo ubu nyene Mm.
reka munshyire ku masonga gatonya hama ngire icyo nshyikirije
uyu ni turimo turavugana n'umusore w'umunyarwanda jean bosco nzeyimana ni umusore watangije uruganda rukora ibijyanye no gukusanya imyanda hanyuma rukayibyiz- rukayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi Eh, okay, nda- yego eh. asanzwe eh, yego nda- ndamuramukije n'umutumire asanzwe akorera mu rwanda canke eh, akorera i burundi bakorera mu Hama rwanda nagomba ku- eh, akorera mu rwanda
yego Eh, jewe numva ndumva ah, o- ndamutera inkunga cyane icyo ni igikorwa cyiza kuko eh, ubu ubu urabona ko iyi si yacu hari ubucafu bwinshi buri ibintu ubucafu bwinshi buri kuri ino si tuba twakoresheje hama abantu ntitumenye ko utwo- ubwo ubwo bucafu umuntu ashobora gusubira kubu transiforoma cyangwa gusubira kubuhinguramwo ikindi kintu kigira nk'akamaro nka- nka- nka- nka- nka rimwe nkamushimira cyangwa nka- nka- nka- nkamutera inkunga ko icyo gikorwa ariko arakora ari cyiza mu iterambere ry'igihugu urakoze cyane cedric ah, ah, nzeyimana mu kazi ukora ah, kamaze gutuma uhura n'abantu batandukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kaminuza ya stanford hano muri leta zunze ubumwe za amerika waragaragaye mu nama yari irimo ibihangange nka perezida wacyuye igihe wa amerika barack obama ndetse n'uwatangije facebook ariwe mark zuckerberg kuri wowe kuba wicaranye n'abo bantu byonyine ni ibintu bidasanzwe wabyakiriye ute
Eh, mu by'ukuri nk'uko wari ubivuze ni ibintu bidasanzwe Eh, ariko mbere na mbere ayo mahirwe nkiyabona nishimiye mu by'ukuri ibyo nkora kuko iyo biba atari ibyo nkora ntabwo mba narabashije kwicarana n'abo bantu ayo mahirwe nayahawe kubera ah, aho nari ngeze Eh, narishimye cyane numva binteye ahubwo imbaraga zo gukomeza gukora cyane kugira ngo mbe nabasha kugira impact cyangwa se no kugera ku bandi bantu benshi ntarageraho ubu ngubu so byaranyubatse mu rwego rwo ku- ku- kunsunika kugira ngo nkomereze aho aho kugira ngo ncike intege mpagarare Mu- muri iyo nama wavuze ko ah, kubona ubushobozi byari ikibazo ariko kubikunda ku- gukunda ibyo ukora nibyo byonyine byatumye ukomeza umunsi ku munsi Ah, i- icyo ushaka kuvugaho ni iki
Ah, nibyo ntabwo byari ntabwo ari urugendo rwari runyoroheye ariko kubera gukunda ibyo nkora byaramfashije cyane kubera ko bya- byangumye mu maraso bigatuma niyambura ibindi bintu ibyo ari byo byose ubundi ngewe niga muri kaminuza nari umunyeshuri w'umuhanga birumvikana ntabwo byari kungora cyane kuba nabona nabona nabona nk'akazi mu bindi bigo bisanzwe bikora kandi bihagaze neza ariko kubera kubikunda ngewe andi mahirwe yose nayo inyamaswa ahubwo ndavuga nti reka nshyire imbaraga muri bino bikorwa kuko numvaga nifuza kuba nabona hari aho mvuye hari hari aho mbivanye hari n'aho mbigejeje Ah, nubwo ubwo bushobozi rero bwaburaga ntabwo nacikaga intege rero uko kudacika intege niko kwabyaye umusaruro abantu nyuma baje kubona ko bya bintu ari byiza kandi bishobora kugira akamaro ah, bituma bangirwa icyizere ba- ba- ba- ba- bashoramo imari zabo Mm. I- i- ikindi ni uko ah, uri mu rubyiruko ah, nyafurika rwatumiwe muri ya gahunda yatangijwe na perezida barack obama yo kuzana eh, urubyiruko rw'indashyikirwa hano muri amerika rukamara igihe hano ah, muri za kaminuza bahura n'abantu batandukanye mu rwego rwo- rwo- rwo rwo gu- kubongerera ubumenyi mu byo bakora hari icyo byakunguye eh, uvuga ko eh, gishobora kuba cyaragufashije cyane cyane muri muri ibi bintu umaze gukora cyane cyane wowe nka rwiyemezamirimo ukiri muto
Eh, hari icyo bifasha cyane kubera ko kugera kuri ziriya mbuga icya mbere bi- bigira kumenyekanisha bigatuma abasoma biriya bintu batari basanzwe bakunze bakumenya kandi na cya cyizere twahereye kare tuvuga nacyo biracyongera abatakwizeraga bagatangira bakakwizera kubera ko baba bamaze kubona ko hari abandi mu by'ukuri babona ko ibyo uri gukora bifite potensho cyangwa se wa mugani wa bagenzi banjye y'uburundi bifite akazoza ibyo rero byaramfashije cyane kandi uretse nanjye ku giti cyanjye hari na- na- n'abantu basanzwe urubyiruko narwo rukishakisha rushaka kugira icyo rukora birarufasha cyane kubera ko ruba rubonye uri undi muntu udatandukanye nabo ariko wabashije kwitinyuka akavuga ati reka ngire icyo nkora
ni iki cyagutinyuye
Ah, icyanteye mu by'ukuri ah, nanjye ni ukubona ko ibyo bishoboka ndi dusomye kuri biyografi ubundi njye nkunda gusoma biyografi z'abantu bafite aho bageze nkunda kujya ku mbuga za interineti cyangwa se gusoma ibitabo nkareba abantu ukuntu batangiye nkareba n'ibyo bibagezeho abenshi rero hari igihe bareba ugasanga ubuzima bwabo ntabwo butandukanye mu by'ukuri n'ubwawe rege n'abavuga niba bafite aho baje- ba- ba- babashije kugera aho bagera kubera iki njyewe bidashoboka icyo rero nicyo cyangiye cya mbere bigakubitana ah, na za desires indoto zanjye nabaga mfite buri gihe mvuga nti ngomba kugira icyo nkora
urakoze jean bosco nzeyimana kuri telefoni duku- dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika dani wiriwe neza
Eh, mahoro neza biriwe neza Uri hehe?
Ndangije n'uwo mutumire Eh, uri he
Eh, ndi muramvya i bujumbura ikibazo cyawe
muramvya ni mu- ni- ni- ni- ni- ni burundi Eh, ikibazo mutore gatoya eh, ikibazo cyawe Mm. ikibazo ikibazo n'agatererano nagomba eh, tuyage n'uwo mutumirwa eh, wa radiyo isanganiro hariho eh, mu gihe mu gihe Ni- muri bino ni- bihugu ni- byacu bya afurika eh, abajene batari bake usanzwe du- dusu- biboneka ko duhanzwe n'ubushomeri aho usanga ari ibitigiri birenga mirongo itandatu ku ijana Eh, hanyuma ah, urwaruka natwe tukabandanya turera amaboko twibaza ko hariho ibizova mu ijuru bigatuma rero eh, urwaruka rubandanya rufatwa eh, ru- rufatwa n'ubu bukene buteye ubwoba icyo nagomba mbaza umutumire rero ni iki iyi gikurikira mbega ni ikihe eh, woba ugiye gukora kugira ngo eh, uka- ukaburire eh, urundi rwaruka rwo muri afurika kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere eh, ubanje guhera muri muri muri muri muri muri uyu mu- ibihugu bya east africa community hanyuma utugendera mu bindi bihugu hanyuma icyo nari ngomba eh, nsabe ni uko eh, urwaruka mu gihe rwoshyira imigambi hamwe rukiyumvira imigambi rwokora eh, nta rworeka kugayubuzi urumva ko umugambi uwo ari wo wose ushobora kuvamo ikintu gikomeye nk'uko mugenzi wacu wo mu rwanda yabikoze ugasanga haravuyemo ikintu cy'ukuri- cy'u- cy'u- cyo gukora Umuga- ubu urwaruka rero rwa- twari dukwiye yuko tutugayubuzi dukora ahubwo eh, tuka- tukirinda ibidutandukanya tugakorera hamwe Eh, niyo niyo nzira yonyine izotuma urwaruka rushobora gu- kubaka igihugu no kwiteza imbere Eh, rero aha icyo nagomba nsheshimikirako ni uko amareta nayo yoshyiraho ikigega cyofasha urugwaruka rushobora kwiteza imbere kuko naho rwogira iyi migambi mugabo rurabura aho ruhera rukeneye rero yuko eh, habaho ikigega gifasha kuko amabanki asaba inyungu ziteye ubwoba cyangwa ingwate mugabo mu gihe leta yoba u- u- umwishingizi w'urugwaruka hamugwaruka rukaronka uburyo bwoshobora gutuma imigambi itera imbere rero ni uko amaleta yacu yo muri afurika ashyira ingufu cyane n'iki- ishyiramo ingufu cyane muri ikintu byerekeye urwaruka bagashyiraho uburyo butuma iyi migambi ishobora gutera imbere urwaruka natwe tukamenya ko twikwirinda ibidutandukanya kuko atari uho- atari uko nako eh, bizoba kumwe eh, marcel king yabivuga ati ntitukemeye kubaho nk'abavukana tuzopfa twese nk'imihimbiri murakoze cyane urakoze dani gusa ngo ukosore gato iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ntabwo ari isanganiro urakoze cyane
Slava, murakoze Eh, nzeyimana ibyo bibazo bya dani uduhamagaye ari murambya mu burundi
Eh, dani arakoze cyane wenda ku kibazo kiwe cya nyuma uretse ko wenda icyo cya nyuma atari ikibazo numvaga ari nk'igitekerezo cyo wenda ntacyo nakivugaho cyane kubera ko eh, ni politike kandi njyewe nta bushobozi nyifiteho Eh, itari kuvuga nicyo mu by'ukuri dukeneye politike za- zifasha urubyiruko cyangwa se wenda n'aho ziri urubyiruko tukamenyeka ashoboka koko nta mahirwe yaba ahari ahubwo twebwe tutazi kuyegisipurayitinga kubera ko kenshi na kenshi iyo wagize ibintu ukora abakurwanya ni bake kurusha abagushyigikiye so rero politiki z'amazi mbirike ariko urubyiruko ku giti cyabo nk'uko yabivugaga mu by'ukuri tugomba kumenya ko dufite tugomba gutanga umusanzu mu iterambere ry'ibihugu byacu statistics yazivuze neza abantu barenga mirongo itandatu ku ijana niba burundu ariko bimeze na hano mu rwanda imibare ndumva ijya kungana gutyo urubyiruko turi benshi ugereranyije n'abakuze ariko ayo ngayo ngewe ntabwo mbibona nk'ikibazo ahubwo mbona ari nk'amahirwe ahubwo dufite kubera ko urumva popirasiyo yacu ni abantu bafite ingufu bashoboye gukora bashoboye no gutekereza ibitekerezo byiza kandi nanone urubyiruko kenshi na kenshi ruba rufite urubyiruko kenshi na kenshi rurumvira niyo mpamvu rero ngewe numva nakwikariginga umuntu ari we wese ufite igitekerezo runaka akareka kwitinya ahubwo agatera intambwe ya mbere akagira icyo akora nyuma yaho rero iyo ibyo akora byamaze gutanga umusaruro niho mu by'ukuri yasubiza amaso inyuma akishima akavuga ati hari aho ngeze ariko iyo bitanakunze ntabwo ari ikibazo cyane cyo kurakara ugatekereza ko wafashe inzira mbi ahubwo ni amahirwe uba ufite yo kwiga kugira ngo umenye neza ibikora n'ibidakora kandi nta bizinesi ndaseyiringa guseyiringa ni ibintu umuntu ashobora kwigiramo isomo ry'uburyo ibintu ashobora kubikora neza kurushaho
hari ikindi yari agarutseho avuga ngo leta zikwiye gushyiraho ikigega gifasha urubyiruko rufite indoto ariko ugasanga rurazitirwa n'uko rudafite igishoro
icyo ngicyo nazo ntibagiwe byaba ari ibintu byiza mu by'ukuri leta zishyizeho ibigega nk'ibyo ngibyo kubera ko kenshi na kenshi nk'uko yabivugaga iyo ugiye mu mabanki ntabwo bakumva kandi nanone burya amabanki ntabwo tuba twakagombye kuyarenganya kubera ko amabanki nayo ntabwo amafaranga bafite ari amafaranga yayo ni amafaranga y'abantu babikijemo kandi igihe icyo ari cyo cyose baba bashobora kugaruka kuyatora rero baramutse bayashoye mu mushinga batizeye neza kuzunguka cyangwa se ngo utange inyungu zifatika nabo bashobora kuba bakoze amakosa kuko bayabikijemo bashobora kugaruka bakayabona gusa ibintu gahunda zagakwiye gufasha urubyiruko mu bihugu byacu ni gahunda wenda nakwita private investment aho abantu baguha amafaranga atari inguzanyo ahubwo bakaguha amafaranga bagamije gushora muri bizinesi yawe kugira ngo muzamuka mukuranaho kugira ngo bavuge ngo baguhaye alone so hari ibihugu rero bishobora kuba byarageze ku iyo ntera ibihugu biri develope byo bisanzwe bifite izo porogaramu ibikiri kuzamuka nabyo bigiye bifite porogaramu zigiye zitandukanye mu buryo bwazo ariko zikeneye gushyirwamo ingufu no kunonosorwa neza nko mu rwanda aho dusanzwe dufite porogaramu yitwa nkuko dusanzwe dufite inzoga cyitwa bdf bdf rero bafite porogaramu zitandukanye nk'iyitwa kwazi ekwiti bashobora guha poroje bahisemo amafaranga kugira ngo barebe ko iyo poroje yazamuka yamara kuzamuka ikabona kwishyura bdf cyangwa se wabashije kubona inguzanyo muri banki ariko akaba adafite koratero cyangwa se koratero garanti cyangwa se adafite garanti kugira ngo iyo nguzanyo bayimuhe ingwate mirongo irindwi na gatanu ingwate ariko izo ni gahunda nziza mu by'ukuri zafasha urubyiruko ariko hari abantu benshi baba batarazimenya ku buryo bazisaba yego nazo ntabwo nshaka kuvuga ko ari gahunda nziza cyane zitagirwa zitasubirwamo ariko izo gahunda zihari ahubwo turi kuzibyaza umusaruro gute kugira ngo noneho tugende dukomeza dutanga ibitekerezo ku maleta yacu kugira ngo akomeze agenda agana izindi gahunda ariko mu by'ukuri hari nkeya n'ubundi zisanzwe zihari nazo dushobora kubyaza umusaruro kandi tukagera aho tugera jean bosco hari n'ikindi kibazo gikunze kuvugwa cy'uko urubyiruko akenshi usanga rutangiza imishinga ariko nyuma y'igihe gito ah, ugasanga iyo mishinga yahombye ah, abantu bakabona ari ikintu kuri wowe ubona umuti wabo uwuhe
ya bi- bireza cyane amasitatisitike menshi usanga avuga ko nko mu mishinga ijana yatangiye amahirwe iyo byagenze neza makumyabiri ku ijana niyo i- i- ikomeza i- ikaba indi yose ugasanga ya- ya- yarahombye cyangwa se imiryango eh, abantu bayikinze rero hagiye harimo impamvu zigiye zitandukanye cyane zirimo bya bindi byo kuba wabura amafaranga ayo gukomeza kugira ngo ushyigikire umushinga wawe ah, cyangwa ugasanga harimo n'impamvu wenda zitaguturutseho abafatanyabikorwa ah, bari mu nzego zitandukanye tuvuge wenda niba bizinesi yawe iba ikeneye abantu ba- ba- ba- bayisapurayinga ibintu runaka ariko ntibabyubahirize cyangwa se ukaba wari ufite abakiriya ariko ugasanga nta eh, kubera ko wenda baba bagurishijeho ibintu ku madeni kubera ko nibwo bushobozi bafite ugasanga bagize ikibazo cyo kukwishyura cyangwa se ugasanga si no ku- si n'ikibazo cyo kukwishyura ahubwo bagusuzumiye kandi wenda hakaba nta mategeko akomeye cyane yatuma ah, ubakurikirana ngo amafaranga yawe wongere uyagaruze So, hari impamvu zigiye zitandukanye cyangwa se nawe rwiyemezamirimo ku giti cyawe ugasanga hari ikosa riri muri fandamento nawe wakoze ugasanga nyine izo mpamvu nizo zigiye zikusanyiriza hamwe zigatuma imishinga ita- itagenda neza So, icyo rero navuga kugira ngo wenda i- iryo janisha turigabanye ry'imishinga igenda eh, ihombera igakinga imiryango kugira ngo ikomeze ni uko habaho porogaramu zifasha zayidantifayinga abantu nk'abo ngabo bari ku- bafite imishinga igiye itandukanye hanyuma bagahuzwa n'abamenta cyangwa se abantu baje babafasha kubahugura bakabagira inama bakamenya ibyo bakeneye bakabafasha no kumenya ah, aho basaba bemeza sapoti bifuza kugira ngo bizinesi zabo zikomeze zibeho hanyuma hakazaho nabyo n'ibyo bigega byo eh, bi- bi- bi- bi- bi- bishora imari muri iyo mishinga nabyo bikaba byakongerwa kugira ngo imishinga ihari ikinga imiryango bitewe n'izindi mpamvu ariko atari ukubera ko habuze amafaranga yo kuyishoramo
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika stanislas wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe neza ijwi rya amerika yego uri hehe
ndi mu murenge wa burega mu karere ka rulindo ubwo ni stanislas karahanyuze Eh, ikibazo cyawe
Ibi nagira ngo manze mbashimire nshimira n'umutumirwa Mm.
icyo nagira ngo mubaze nk'iyo myanda akuramo amakara ahavamo amakara nk- nk'ay'ibiti bisanzwe cyangwa na- n'andi makara y'ubundi bwoko nkanamubaza ese nk'urubyiruko rwashaka kwiteza imbere yabasha kuba yaduha kontagite ku buryo umuntu yamugisha inama murakoze cyane urakoze cyane ah, stanislas Ah, bwana nzeyimana ibyo bibazo bya ibibazo bya stanislas agize ati iyo myanda mubyazamo amakara ngo ese ayo makara ah, aza asa nk'amakara asanzwe y'ibiti cyangwa ni ayandi makara hanyuma anavuga ko ah, yifuza ko uh, hari inama wamugira ngo ushoboye kumusangiza kontakiti zawe ndibaza ko wamubwira wenda nka site yawe hanyuma akaba ariho azakura kontakiti zawe
kuko icyo kibazo cya mbere cya- cy'amakara yo aza aza muri forume zigiye zitandukanye biterwa n'izo abo bisapurayinga aho ayo makara aba ari bo Ah, hari aza asa n'amakara neza ari nawe asanzwe ibyo ni- ibyo nibyo babyita karubonayizi buriketi uba wakuyemo iriya myuka iyo ari yo yose n'ubundi ituma ririya kara risa umukara so ubundi natwe tuba dushobora kuba twabikora Eh, cyangwa se aka- amakara akaza ari mu zindi forume mu mu zindi forume ziza yaba pereti pereti ibyo mu- tuba ari dutoya cyane n'andi ari muri mwa aza mu buryo bugiye butandukanye mu by'ukuri wenda nko ku icyo kibazo cya kabiri cya kontakiti zo eh, namuha webusayiti yacu kugira ngo wa mugani ashaka no kureba n'amafoto cyangwa se eh, no kudusura abe ya- yabibona Ah, site yacu ya interineti ni www akadomo habona akadomo rwa ayo ni site y'uwo mushinga w'amakara naho site y'umushinga wundi wa karimunda wa ekotourism cyangwa se ubukerarugendo uwo ni www akadomo ari ekosenta akadomo komu aho hose hagiye hariho n'ahantu hariho amakontakiti ibyo yashobora kutwoherereza na imeri tukabireba tukamusubiza jean bosco nzeyimana nzi ko ufite izindi gahunda ah, mu kanya ndakurekura ariko mbere y'uko nkurekura ah, ni iki ni iyihe nama wagira urubyiruko rukishakisha narwo rwifuza gutera intambwe nk'iyo wateye
Ah, inama ya mbere nagira urubyiruko rukishakisha ah, ni ukudacika intege bagakomeza bagasunika kubera ko ibyiza biri imbere ntibitinge wumve ko bidashoboka kubera ko bakiri batoya kandi nanone ntibatinde batekereza ko byaba byiza bikozwe nyuma nta gihe bafite ahubwo igihe bafite ni ubu ngubu ndabizi neza yuko abenshi basanzwe bafite ibitekerezo ah, mu mitwe yabo rero nibabivana mu mutwe cyangwa mu bitekerezo ubundi bashyire mu bikorwa nta kibazo itadaventi mata intambwe iyo ari yo yose batera igifite agaciro ni- n'icyo batangiye nibatangira ibindi bizaza kandi nanjye ndahari uretse nanjye n'abandi bantu abo ari bo bose babegera bakabasaba ibitekerezo bagakomeza no kwiga cyane bagasoma inkuru zo kwihangira imirimo zigiye zitandukanye kugira ngo amakosa twebwe wenda twakoze mbere tugitangira kubera ko tutari tubizi neza bo ntibabe ntibabe bayasubiramo
jean bosco nzeyimana umuyobozi wa habona limited ni ikigo gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi Ah, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye ndabizi ko ufite izindi gahunda ubwo tuzongera tugushake tuganure tuganire mu buryo burambuye wakoze cyane
murakoze cyane namwe kandi mugira umunsi mwiza n'abadukurikiye amahirwe masa urakoze cyane
murakoze
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho mu kanya twaganiraga n'umusore w'umunyarwanda jean bosco nzeyimana uyu akaba akuriye ikigo habona limited gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikabibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi ni umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu ariko kubera akanya gato yari afite ntago tuza gukomezanya nawe ariko wowe rubyiruko utwumva mubona ikibazo kiri hehe ni ni ibiki bibangamira urubyiruko kugira ngo ah, urwifuza gutangiza za bizinesi cyangwa se indi mishinga rube rwabigeraho mu buryo bworoshye ni ibyo ni ibiki Ah, niba hari igitekerezo ufite nawe watubwira cyangwa se tukaguhamagara ukabisangiza urundi rubyiruko nyafurika rukurikiye ijwi ry'amerika
Thank you, my God. Thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. Oh, oh man, I thank you today. Every time I wake up in the morning.
man no come my door. And I know today I got no money. And I cannot afford food for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. oh. Thank you, my God. Thank you today. oh. And I thank you tomorrow. Oh, for your love, I thank you, my God. oh. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. oh. Oh man, I thank you today. When I pass exam, I give you glory. Yeah, yeah, yeah, yeah. When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. oh. Oh man, I thank you today. Your man, I do sing it up for me.
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiye mu kanya umutumirwa wacu jean bosco nzeyimana ntabwo dukomezanya kuko yari afite umwanya muto afite ibindi yifuza kujyamo ariko kuri telefoni dufite munezero wiriwe neza
Iriho neza.
uri hehe
Eh, Ndi mu Rwanda.
Eh, iki- ah, igitekerezo cyangwa se ikibazo wa- cyawe
Ikibazo n'igitekerezo natanga Mm.
ni uko nkurikije ukuntu avuga ikibazo cya- cya biriya bicanwa akoramo Mm.
imyanda.
Mm.
Ni byiza rwose biriya bintu turabishyigikiye.
Mm.
Gusa noneho igitekerezo namuha ni uko yagenda abikwirakwiza mu cyaro hose kuko n'uko urebye ikibazo cy'ibicanwa cyabaye gikeya Mm.
Okay, rero icyiza ni uko n'ubu byagenda bikwirakwiza mu rubyiruko twese Mm.
kugira ngo ikibazo byakwiye kuba gikemura bikemuwe n'uwundi mu gihe cya nyacyo Mm. hanyuma ibyo ari byo byose nawe uri urubyiruko hari ibibazo ah, abandi urundi rubyiruko rwagaragaje hano ko hakiri inzitizi cyangwa se ibibazo ah, urubyiruko ruhura nabyo kugira ngo rube narwo rwatera intambwe nk'iyo ah, jean bosco nzeyimana yateye mu bijyanye no gutangiza imishinga icyo kibazo wowe hari icyo ubona
Okay, ikibazo Mm.
kuba gusa ni ikibazo kuko n'ubundi urabona ko barimo kwitinya kandi n'umuntu akaba wese utabifitiye n'ubushobozi Mm.
kuko urumva ubizi kubikora n'ubundi kandi ubona ko ari ngombwa ikibazo cy'ibicanwa ari bike
Mm.
twakabaye umuntu atabikora ko abizi n'ubundi du- twakenera uburyo agenda duhugura akanegera n'abandi bose kuko turi igihe tugiye dutandukanye ko uwo uri mu majyepfo si ko uri mu majyaruguru kandi bose ikibazo cy'ibicanwa twese ari kimwe Mm.
ahubwo icyo nu- icyo numvaga ni uko yagenda abikwirakwiza mu- mu gihugu hose ko ari nko mu rwanda
Mm.
kugira ngo ibyo- ibyo bicanwa bibe byagera bigenda ku- bigera ku baturage bose kuko ashobora kuvu- kuba ari aho biri ariko bitari mu gihugu hose Mm. munezero ur- urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ndibaza ko bwana nzeyimana icyo kibazo azagikurikirana kugira ngo eh, ayo makara n'ibindi akora bigere ku banyarwanda benshi nk'uko wari ubivuze ko ikibazo cy'u- cy- cy'ibicanwa kiracyari ikibazo gikomeye mu rwanda
kirakomeye cyane kuko ngenda mbibona ko- mu baturage no mu bandi Mm. urakoze cyane munezero arakoze namwe umunsi mwiza nawe
Oh man, I thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry. Because I know your plans are better. When the landlord come and knock on my door, and I know today I got no money, and I cannot afford food for my kids. I know tomorrow my God, thank you today. And I thank you tomorrow. Oh, for your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. Oh, oh man, I thank you today. When I pass exam, I give you glory. Yeah, yeah, yeah, yeah. When I fail, I give you glory. Cause I know you gave me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. Oh, for your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. oh. Oh man, I thank you today. Yo man, I do sengira for me. Do sengira for me. Ni mani taura kusewa. Yo man, I do sengira for me. Do sengira for me. Ni mani taura kusewa. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. Oh, for your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. oh. Oh man, I thank you today.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko nabibabwiye mu kanya umutumirwa wacu jean bosco nzeyimana ntitwashoboye kugumana igihe cy'isaha yose kuko yari afite ibindi yagombaga kujyamo gusa hari abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika bakomeje kutwandikira nabo batanga ibitekerezo ku buryo urubyiruko rwakwiteza imbere hari uwitwa manirakiza wagize ati twese urwaruka dukwiye kumenya ko dushoboye kandi igihugu ari twebwe dutegerezwa kugiteza imbere mu bikorwa tukirinda ikumirana aho ryofatira hose tugafatana amaboko tukajya umutima n'inama mu gukorera hamwe bitagenze uko martin luther king yara- ya- yarayamaze ati tutize kubana twese nk'abavukanyi tuzopfa twese nk'imihimbiri ibyo ni ibitekerezo bya junior mani irakiza mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko ufite igitekerezo ku buryo urubyiruko rwakwiteza imbere nacyo twacyakira nawe tumara na kabiri hataje n'amayiri haza gushwana hari urukundo wakasugwamo nawe tumara na kabiri hataje n'amayiri haza gushwana hari urukundo wakasugwamo nimba iby'urukunda rukukuntu bicunuza reka umuhinga wabyo ushaka kwasigurira muntu ukunda wese ngira icyo ndakwibariza hari umubabaro uzi wose usumba uguhemukirwa wowe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi ino mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko nari imaze kubibasobanurira umutumirwa wacu jean bosco nzeyimana uyu akaba ayobora ikigo habona limited gikora ibijyanye no gukusanya imyanda kikayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi ntabwo twashoboye gukomezanya kuko yari afite izindi gahunda zihutirwa ubwo ufite igitekerezo twacyakira ariko hagati aho reka tubareke mwumve iyi ndirimbo ishema ryo kuba mu bwiza bwawe aho nkurumisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa ngira nti nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro akira umutima wanjye uwawe nawe uwanjye warakoze mana warakoze mana warakoze gitare warakoze mana nawe uwanjye nawe tumvuge urabaruta radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ikiganiro muri isanga cyacu cy'uyu munsi dushimire mwebwe mwatanze ibitekerezo ndetse mubaza n'ibibazo dushimire jean bosco nzeyimana uyobora habona limited eh, ikora ibijyanye no gukusanya imyanda ikayibyazamo ibicanwa birimo amakara n'ibindi kuba yemeye ko tuganira nubwo yari afite akanya gato dushimire injeniyeri mu buhanga bw'ibyuma inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro mwari kumwe nanjye edi rwema reka tubareke mwumve indirimbo warakoze ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda jile sentora ngira ni nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro akira umutima wanjye uwawe nawe uwanjye warakoze mana warakoze mana nawe wanjye nawe gitare warakoze yesu waduhaye igihugu gituma amata n'ubuki warakoze
mandanya kumviriza ijwi ry'amerika